iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi yacu radiyo yacu no kuri site yacu radiyo yacu viwe akadomo komu nimutugezeho n'ibitekerezo byanyu mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu hano muri sitidiyo ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga icyo uyu munsi nkaba nongeye kukibahamo ikaze guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane irangira kuzamura abanyarwanda babarirwa muri za miliyoni bari barahungiye mu bihugu bitandukanye batahutse mu rwanda nyuma y'intsinzi y'ingabo za apr ryari ishami rya gisirikare ry'umutwe wa fpr inkotanyi abatahutse bose siko baje bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere kubera imyaka isaga mirongo itatu bari bamaze mu mahanga abandi baravukiyeyo bamaze iyo myaka yose u rwanda barwumva bugani iryo ryabaye ihurizo rya mbere mu gusigasira ikinyarwanda cy'umwimerere ku batari bake imyaka yakurikiyeho yabaye iyo kwiga ikinyarwanda no kugerageza kugikoresha mu buzima bwa buri munsi dore ko cyakoreshwaga ahantu henshi nko mu nzego z'ubutegetsi mu bitabo by'amategeko n'ahandi mu gihe byari bimeze uko niko u rwanda rwari rufite inyota yo gutera imbere no gushaka gusana ku muvuduko udasanzwe ibyangijwe mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiga mu mahanga ya hafi n'aya kure bashaka ubumenyi bwisumbuye bagarutse mu gihugu ku ruhande rumwe byabaye inyungu ku rwego rwo gushaka ubumenyi ku rundi ariko biba n'imbogamizi ku rurimi gakondo kuko uko bagarutse bakoresha ururimi ruvanze kuva icyo gihe kugeza ubu niko umubare w'abavanga ikinyarwanda n'indimi z'amahanga cyane cyane mu rubyiruko cyangwa abakunze gushaka kwihwanya narwo muri iyo mivugire ugenda wiyongera ababinenga bavuga ko yaba ikinyarwanda n'izo ndimi z'amahanga nta na rumwe babasha kuvuga ku buryo bushyitse bakavuga ko batarebye neza babura byose nk'ingati imenye ababishima nabo bakumva ko kutabivuga uko ari ugusigwa n'ibihe bityo ukaba utazi kugendana n'ibigezweho irindi hurizo ryaje rituruka ku mvugo zahimbwe n'urubyiruko rw'abiyita abanyamujyi cyangwa ibyamamare ni imvugo mpimbano y'ikinyuranyindo isa n'igamije kuzimiza ku magambo make iyo nayo irushaho kugenda yiyongera uko imyaka igenda ihita imaze kubona uruhare rw'ibyo byose uruhurirane rw'ibyo byose leta y'u rwanda yashyizeho itegeko rigena inshingano n'imiterere imikorere y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco iyo nteko yahawe inshingano nkuru yo kwita ku rurimi rw'ikinyarwanda hagamijwe kururengera kuruteza imbere gusesengura no kurukungahaza kuruhesha no kuruhesha agaciro mu rwanda ndetse no mu mahanga muri iki gihe se byifashe biti ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'indimi z'amahanga rwaba se rugiye guhindukamo ururimi rushya rutandukanye n'urwa gakondo rwari rusanzwe urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he ibyo n'ibindi bibazo nibyo twatumiriye bwana nsanzabaganwa modeste umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ngo adufashe kubisobanura bwana nsanze abaganwa modeste ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane
mbanze mbashimire cyane kwitabira ubutumire bwacu no kwemera kuganira n'abakunzi b'ikiganiro murisanga Ah, ibyo ni ibisanzwe ye bwana nsanzaganwa rero turavuga ku gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda imwe mu nshingano z'inteko muhagarariye muri iki kiganiro ururimi rw'ikinyarwanda ruragenda rucuyuka ngira ngo niko nabivuga cyane cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe ni ikibazo gikomeye ku buryo na perezida wa repubulika aherutse gufata umwanya wo kubafasha mu nshingano mu mwahawe ye- yihanangiriza urubyiruko rw'u rwanda kudatana ahubwo bakita ku gukoresha ikinyarwanda gishyitse reka tubanze tumutege amatwi mbere y'uko dukomeza muri iki kiganiro nta gihugu kitagira umuco nta bantu batagira umuco dushaka ko igihugu cyacu kigendera ku muco kigira umuco n'ubundi urasanzwe umuco w'ikinyarwanda w'abanyarwanda n'uwa kera n'abandi n'ibindi bihugu bigira umuco twe rero twibande ku wacu tuwukunde tuwuteze imbere utwigishe byinshi iyo umuntu arerwa rero kurerwa mbese mwese mwumva ikinyarwanda nahisemo kuvuga ikinyarwanda cyinshi uyu munsi U- uri bucikwe n'icyo mvuze ushobora kumpagarika ukambaza ndagusubiriramo nta kibazo sibyo mu burere habamo kumva urumva barakubwira ukumva uburere iyo wigishwa iyo ubwirwa urumva wumva icyo bakubwiye ukagitekereza ugashakisha kumenya icyo kivuze cyangwa se akamaro gifite uko kumva kujyana no kumvira muri uko kumva no kumvira ntabwo ibintu byose gusa upfa kubifata gusa uko ubyumvise ngo ubitware uko kuko uri umuntu ufite ubwenge uratekereza urabyumva ukabisesengura ugashakisha kumva niba ari byo ndetse ukaba wagira n'igitekerezo kindi gitandukanye n'ibyo ukakivuga ntabwo umuntu wese ibyo akubwiye ntabwo mu- muri ubwo burere ibyinshi bitewe n'uba abikubwiye cyangwa kwigisha cyangwa kurera biba ari bizima biba ari byo hari ibishobora kuba atari byo niyo mpamvu ubwo ugira uruhare rwawe nawe ukumva ndashaka kubabwira mwebwe n'ababyeyi banyu ndetse bari hano benshi bari hariya twige ikinyarwanda ikinyarwanda ururimi rwacu kuko iki kinyarwanda kumenya ururimi rwawe ni intambwe imwe mu mu muco tugomba kumenya kenshi nkunze kubivuga njya numva ikinyarwanda ki- tuvuga twese nitutareba neza tuzagihindura kibe urundi rurimi rutari ikinyarwanda abantu bakuru batwigisha bigisha baje gutanga amasomo kwigisha aba bana ntabwo ari ukubigisha amateka gusa bajya babigisha n'ururimi njya kumva nkumva baravuga iyo umuntu avuga ngo yampaye yampaye yampaye mu kinyarwanda vuba bihasanzwe yampaye inka yampaye iki mwabihinduye ngo ni uguhereza ngo na- ngo ndamuhereza ngo nda- ah, ah, ngo ni uguhereza n'ibyo mu kiliziya cyangwa ni guhereza ni u- ni u- ni ugufata ikintu ka eh? Ya- ya- yampereje ni ukuvuga ngo ya- guhereza guhereza n- ariko guha yampaye namuhaye eh? mwabihinduye guhereza byose m- ibyo bizabeho icya kabiri mu kinyarwanda ni, ni, ni, ni mu, mu- mu ndimi za afurika zo tuzi ni, ni, ni ushobora kuba ari ikinyarwanda cyonyine cyangwa sinzi niba hari abandi ni bake cyane aho uvuga ntu nta umuntu ntabwo ari umuntu ni umuntu urabyumva nta nta uvuga nta nta umuntu ntabwo ari umuntu sibyo Eh, ni umuntu icyo ni cyo kinyarwanda abanyarwanda bafite umwihariko wo kuvuga ntu umuntu Eh? Eh, ikintu ntabwo ari umuntu umuntu hari um- nu ni n u ntu n t u biratandukanye rero nawe hakaba gushya gushya ikintu gishya eh? shya shya murayumva s h y a gushya ntabwo ari ugusha Eh? Eh, ikintu gishya ikintu ntabwo ari ikintu gisha mu ndimi habamo ibintu nk'ibyo njye nkiri muto nkiga ururimi rw'icyongereza badusubizagamo ibintu nk'ibyo nabyo hari ibintu bitaga common mistakes murabyumva aho kubera ngo ntukavuge utya jya uvuga utya icyongereza gikeya tuzi niho twakivanye bakagukosora kugira ngo uvuge iki ntuvuge iki so ntabwo bavuga gushya Eh, bavuga gushya ntabwo bavuga gusha sha na shya sha ni s h a sibyo sha ni s h y a biratandukanye rero ibyo iyo ushaka kuvuga opposite iki- ya oya oya ni iki ni yego y e g o ntabwo ari ego ni yego oya yego ugakomeza sibyo mujye mwumva ko ari inshingano yanyu gukosora ibyo ngibyo mukavuga uko ibintu bikwiye kuvuga hari n'ibindi byinshi cyane ntabwo nabi- ndabirekera abayobozi b'itorero n'abandi bashinzwe umuco iki ni nka ni nka- babyita iki? Ni- ni ikintu gihanze eh? ni ibigezweho ni ni imvugo igezweho ni imvugo y'aba atisiti ya- eh? Eh? y'abaki y'aba doti komu oya ibyo nimubishaka mujye mubikoreraho bikwiye ku bindi ikinyarwanda tuvuge ikinyarwanda sibyo
perezida wa repubulika y'u rwanda nyakubahwa paul kagame aho yabwiraga urubyiruko rwari rushoje eh, ingando eh, ngira ngo ni indangamirwa niba nkibuka neza bwana nsanzabaganwa murabyumvise ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda mwe mu nteko muribona mute
Eh, urakoze cyane em, ndavugana nande
igihe nk'uko natangiye mbivuga nitwa Jeffrey Mutagoma ndi munyamakuru w'ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga eh, tukaba tuganira ku kibazo cy'ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi z'amahanga
Eh, urakoze cyane nanze gukomeza mvuga ngo wowe cyangwa ni ndavuga izina ntabwo ari byiza Eh, ndi Mutagoma urakoze cyane mutagoma Eh, uti rero twe tubona dute kuvangirwa kw'ikinyarwanda yego
Eh, reka dusubire inyuma gatoya mu mateka Eh, kera abazungu bataraza muri afurika abakoloni bataraza eh, u rwanda aho rwari rugeze aho rwari ruri bavuga ikinyarwanda Aba- abantu bakavuga ikinyarwanda abana bakavuga ikinyarwanda ba- kuzi bakavuga ikinyarwanda abasaza bakavuga ikinyarwanda ugasanga ari ururimi abantu bose bahuriyeho rero aho duhuriye n'abandi bantu bavuye hanze cyane cyane abazungu bazana ndetse n'ibintu bikeneye eh, kumenya gusoma no kwandika no gusenga imana ku buryo bushya bazana noneho ni- ururimi rwabo ubwo ndihuse igifaransa yego
ariko akatwumvisha ko mu by'ukuri igifaransa kiruta ikinyarwanda uvuze ubaye umuntu muzima mwiza wizerwa wateye imbere ujijutse ugomba kuvuga igifaransa ikinyarwanda ni icy'abantu bari aho baciriritse batajijutse cyane Eh, ako ubwo ngira kantu ngo katujyamo ngira ngo bwari uburyo bwa- bwa- bwo gukoroneza ngira ngo ni ukuri pe ni ibyo nyine Mm.
ndetse bitujyamo ku buryo twabaye nk'ababyemera ubwo cyaje igifaransa haza kuza n'icyongereza nabyo bigenda bimera bityo nk'aho tuza kugera ahantu tuvuga tuti nako dutekereza tuti buriya indimi nziza ni ziriya zo hanze z'amahanga izacu zo ni ni ni ni ni iziciriritse reka nkoreshe irya ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu bakunda urwenya ngo ni za nyakatsi ako kantu rero karacyaturimo n'ubu ntugire ngo karashize ako niko ntangiriyeho yego
rimwe na rimwe abantu hari abantu bacyumva ko uvuze uruzungu ukavuga icyongereza cyangwa se igifaransa kurusha uko ikinyarwanda ari byo wenda biguhesha agaciro kurushaho cyangwa se byerekana ko mbese ujijutse utasiwe inyuma mu mateka y'iterambere ugasanga rero noneho kugira ngo abigaragaze mu kubigaragaza akavanga indimi avuga igifaransa cyangwa se ntabwo avuga ikinyarwanda akavangamo n'igifaransa akati cyangwa se avuga ikinyarwanda avuga ikinyarwanda gusa avanzemo icyongereza ni uko kugira ngo agaragare ko n'ibyo n'izo ndimi nazo zizi yatasigaye inyuma mbese biri ni ibintu bigezweho bizima bikwiye gukurikizwa Ye, rero mu rubyiruko rw'iki gihe biragenda bigaragara cyane kubera ko abenshi ni naho harimo um, abajya mu mashuri biga muri izo ndimi barazikoresha ntimubona ko bihangayikishije ko ikinyarwanda kigiye ku- kuzima burundu Ye, ni ikibazo ahantu nari ntarahagera nari ntangiye mu bantu twe dusanzwe abaturage dusanzwe noneho rero ikibazo kigakomera iyo kigeze mu rubyiruko kandi urubyiruko ruri mu mashuri urumva urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye ne- n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki na- na- ndetse n'ibikoresho eh, by'ikoranabuhanga bigezweho nka za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rero rukamira bunguri eh, amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose eh, kuko akotera hanze noneho akiyongeraho n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi Ye- hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza eh, igifaransa eh, ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ariko kibaza eh, kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe ni- n'uburemere buha eh, buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane Eh, ku yego
Ye, uko- ukomeza waruvuze uti eh, hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki
guhangana nazo ni ukuvuga ngo eh, ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi u- ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu ari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha eh, ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bizashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka imiyoboro y'ibitangazamakuru eh, za radiyo eh, televiziyo eh, itangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga eh, dutambutsaho ubutumwa bujya inama bujya inama eh, nyabuneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze ah, yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane duha agaciro ka- kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane
Mm.
tubikora kuri radiyo tukabikora kuri televiziyo y'u rwanda tukabikora ku gihe twabigera ku musekeze n'imbuga nkoranyambaga twabikora mu binyamakuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni eh, imvaho nshya Eh, ariko biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo aba- ari urubyiruko hari n'abandi bitarabacengera cyane ngo babihe agaciro ku buryo bahindura ku eh, imvugo ku buryo bugaragara
ye eh, bwana nsanze abaganwa mu kanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga kubaza turabibona mu rubyiruko yego ariko wa wundi ati uwakoma urusyo yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga iyo agiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu- mu rundi rurimi rwo hanze Yego.
ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa n'ababatereranya
Eh, reka tubiganireho Mm.
uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwonane kubera ko eh, ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru Mm.
hari abantu dukunda gushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi
yego ayo matsinda rero harimo nyakubwira abo dukunda kuganira cyane cyane iyo uri gukurikirana ibiganiro byacu bitaka ku maradiyo n'amateleviziyo abantu dukunda guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru eh, ni abanyamadini aba bantu bose duhora tuba shishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko eh, twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu baku- bumvira turi abantu bakurikira amategeko eh, ndetse dufite n'imigani bivuga umwere uvuye bukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu eh, turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti "Ah, biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga tukavuga tuti, "Eh, biriya nibyo kuko byaciye kuri radiyo byaciye kuri televiziyo buriya baba bashishoje biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyabuneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye biciye ku bitangazamakuru mubabwirira hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga Eh, ntibiragera ku rugero dushaka tu- twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'imana ko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga ati, dore dore dore aduha n'urugero ubu tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho eh, dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo ikinyarwanda
ye urakoze cyane bwana nsanzabaganwa modeste nk'uko rero nari nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari icyacu twenyine jye nawe ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi rya amerika baduteze amatwi bashaka Yego.
kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza none unyemerere tujye ku murongo wa telefone tubanze ku murongo wa telefone hari abantu batatu hari david frederic na okelo duhere kuri david amakuru y'ibintu turaho turatera isogi
dore rero ndahakubona turakomo iki kiganiro cyanyu nakishimiye so- kandi n'umutumire arakumva
ugiye kumbaza uti igitekerezo cyangwa ikibazo mbaza ni kimwe n'ikibazo kimwe ni igitekerezo komeza rwose ijambo ni iryawe
reka reka mbere mbanze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera ko bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo ariko ahangaha ndasa wibaza ni ndafata urugero gatoya nk'ubu murabona muri ino minsi ngende mu rwanda i kigali hari abantu bafite impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire bamwe batubambara utuntu tugufi abandi batubambara ibintu birebire ukumva mu rubyiruko ko kera abantu bambaraga utuntu tugira tw'inshabure kuko ubundi umuntu yakwambara minivike abantu bakagira ikibazo reka mbijyane mu rurimi rero aho urashaka urashaka gusa n'ushyigikira ibyo senateri Tito Rutaremara aherutse kuvuga ati ntabwo baba bishe umuco wa kinyarwanda urakoze cyane buriya ni ukuvuga ngo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi mu gitekerezo nari mfite nayigira inama yo kuba flegisibure yo kuba abantu badakaze cyane abantu bo mu nteko iyo bageze ku bintu bijyanye n'urubyiruko ubona bafite amakaye menshi cyane niba ari uko ari bakuru
sa n'ubiganisha ku rurimi bwana david sa n'ubiganisha ku rurimi rw'ikinyarwanda kuko ni rwo turimo kuvugaho niho nganisha cyane jefure niho nganisha yego
uragira ugasanga nk'abantu bagize inteko nta basaza bakuru n'iki noneho nta rubyiruko rurimo noneho ntabwo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi bikwiye kongerwamo ndabaha urugero nko muri tanzaniya iyo urebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu giswahire ntabwo bajya bagira amahane n'amakaye menshi cyane ushobora gusanga hari indimi abatanzaniya n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'igiswahire ikarwakira ikabyakira ikanabyandika ikabyemeza ni gute mu rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona nk'icyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko itorofite ikiganiraho n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwanye intambara ibyo bitaga urugamba ryo guhangana n'ibyo bita yuko ari ukuzana indi mishya mu kinyarwanda kandi wenda urubyiruko arirwo rwanda rw'ubu n'ejo ariryo rwiyumvamo ntacyo byaba bitwaye nta mpamvu yo kumera nk'abakoze urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko icyo ni icya mbere icya kabiri nashaka kubaza ese uwo muntu uwo mu nteko abona koko biriya byandi bavuga bavuga kuri televiziyo naho ku gihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarere y'ururimi akagera mu mudugudu akagera mu masibo akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe nibyo nahise ko ari bibiri david urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo ugejeje ku bateze amatwi ijwi ry'amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane jeffrey ye reka dusabe abari ku murongo wa telefoni batwihanganire frederic na okero mube mwihanganye gato kugira ngo bwana nsanzabaganwa asubize david kuri iki kibazo amubajije bwana nsanzabaganwa ijambo ni ryanyu urakoze cyane mutagomora kandi ashimira cyane david kuba akurikira neza agakurikira umuco wacu n'ururimi rwacu ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa ngira ngo yatwitiranyije burya hari inteko ebyiri reka nabisobanure hari abantu benshi bakunda kubyitiranya hari inteko izirikana iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni ikigo cya leta nakubwiye ko wenda umusaza urimo ari igihugu wenyine hari abantu bize yiga ndimi bize amateka bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga niba david anyumva kugira ngo tugere aho tuvuga tuti eee ururimi rwacu rumerewe nabi ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije ntabwo twarurinze bihagije ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde ntacyo biba bitwaye ntacyo ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze abisobanura rero tuzasanga twararuhinduye urundi rutari ikinyarwanda twivugira ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanyu ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire reka nkoreshe ijambo muze kumbabara wumva rikaze dukumire ibyonnyi byinjiza ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byavuye ku buryo rugenda rugatana rugasanga ruvuyemo ibindi bintu bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe david nakubwira ko mu by'ukuri icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane yewe uko mbibona kuko reba amagambo twemera akatuganza tukayemera tujya gukoresha za mudasobwa wenda iryo jambo rikaboneka ariko hakaza ikintu cyitwa furashi disiki tukarikoresha abanyamuzika bakaza ngo na muraperi naryo rikaza ibintu byinshi cyane twemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko ntituragera kuri urwo rwego ibyiza byawe kubikumira kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu butaliyani bavuga igitaliyani kuva mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakacyigisha abantu bose bakakivuga abadage bavuga idage gusa abongereza bakavuga icyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashoboka hazaga ikintu bati aha kiriya noneho ni ruzagayura bakagiha izina natwe tuba tugiye kugaruka gushaka amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntuwugaye david ni n'imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire ibisuka mu rurimi rwacu tururengere yanabaye nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije kugira ngo bizagire icyo bimara
ndamushimiye cyane rwose ubu ni umuntu rwose utekereza neza david ndagushimiye kuko natwe turabikora tugitangira iriya gahunda twajya tubwire abantu inama nyaboneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye dore bidakwiye duhozeho duhozeho duhozeho hari abantu batari babizi ko hari ibintu bidakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakorana kugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo ikizira hakabamo n'igikwiye kuvugwa nibyo rero ndemeranya na david ko iriya ntibavuga bavuga idahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo david niba ataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere ya vuba cyane azabona ukuntu tuzaba twavuguruye ntibavuga bavuga murakoze cyane reka twakire na frederic
yego
hano wi frederic ikaze mu kiganiro muri sanga
ni amahoro ye uduhamagaye uri he frederic
mu gisagara cya bujumbura ijambo ni iryawe
yego ku bisanzwe wumva nagomba kumubaza waba afise ingufu iziyihe zo kugira urumva bagerageze guhimiriza abenegihugu kugira urumva bibyukire ururimi kavukire kuko fatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi dusanzwe tubamwo kenshi urashobora kubona nk'umwana aba yavukiye ngaha i bujumbura umwana agakura amaze gutangura ishuri urumva akigana nta kirundi bavuga ugiye kureba mu rugo ugasanga umwana waho nta kirundi azi yavukiye mu burundi akwiye mu burundi ugasanga nta kirundi azi kuvuga none wumva nk'uwo muntu wumva aratazi ururimi rw'igihugu yavukiyemo wumva atabara akamara amazi nta murumuro ntabwo nkagaruka hari n'ibinyamakuru bimwe bimwe ngaha mu gihugu cyacu usanga atakirundi byandika hajya kuvuga amakuru ego nibyo harimo kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'aho mu rwanda bakongera bakayavuga mu rurimi rw'igifaransa babwire burumva abanyamahanga bumviriza urwo rurimi baba bariko baravuga ubwo urumva ugasanga bandika inkuru mu gifaransa gusa ntibigera bandika inkuru mu kirundi kandi ururimi rw'ikirundi wumva ariko rwumvirizwa n'abantu benshi cyane b'abanyagihugu bakandika inkuru yo mu gihugu cy'uburundi ubwo bagaca bayandika mu gifaransa ni ukuvuga umurundi atazi icyo kirundi atumva icyo gifaransa ntashobora gutahura iyo nkuru baba bavuze rero icyo twa icyo namusaba urumva namusaba yuko bogira ingufu nyinshi nta mu burundi nyine bagashyikaho bakigisha nyine abantu baho urumva nk'aka karere urumva k'ibiyaga bigari bakigisha urumva ururimi rwa kavukire hanyuma akandi nako ugiye kuraba kenshi no mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe utagira umwumva ugafata ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ukundi usanga amategeko menshi yaba nko mu bitabo by'amategeko mpanabyaha kuko ndi mu mashyirahamwe urumva nabikurikirana ku mwanya ku mwanya hari ukundi usanga amategeko nka yose yanditse mu gifaransa nk'umuntu iyo bashaka kumuhanisha igihano igihano kanaka bakamusomera cya gifaransa atumva cyangwa atabazi gusoma wasaba rero urumva kuba ku mbere n'abarongozi yuko ayo mategeko buyandika mu gifaransa bakongera bakayandika no mu kirundi kuko urumva uwo muntu nk'uko bagukira inkuru cyangwa baragusomera inyuma bakakubwira ati tuyisunze itegeko rimwe cyangwa ingingo imwe ukabibona kwa burundu bumaze aho amaze kwibona hose uba byanditse mu gifaransa
urakoze cyane
urakoze cyane frederic kuri ibyo bitekerezo bwana nsanzabaganwa ati mufite imbaraga ki zo gushishikariza urubyiruko gukora ibyo arongera ati kuki ibihugu bya afurika yavugaga cyane cyane iwabo ngira ngo ntabwo avuga mu rwanda ariko ngira ngo no mu rwanda birahari ati kuki mwandika inkuru z'abanyarwanda mu ndimi z'amahanga ntimuzandike mu kinyarwanda ko muba mubwira abanyarwanda n'abarundi ibyo iby'amategeko byo ngira ngo mu rwanda bayandika mu ndimi eshatu aho mbiherukira mu burundi niho yavugaga ati abari mu ndimi zo hanze gusa ntabwo abari mu kirundi ibyo bwanansanze abaganwa mwagira icyo mubivugaho
yego ntangira aho wabirangirije mutagomba ku byerekezo by'amategeko nta kibazo ngira ngo dufite amategeko yacu tuyandika mu kinyarwanda nicyo dutangiriraho hanyuma tukashyira no mu gifaransa no mu cyongereza ndetse no mu minsi iza tuzashyira no mu giswahili kugira ngo n'abandi nabo baza twasobanukirwe aho numva nta kibazo twaba dufite cyane izindi nkuru nazo zigenewe abanyarwanda ubu ngubu amabwiriza ariho zibanza kujya mu kinyarwanda hanyuma wenda byaba ngombwa zigashyirwa mu cyongereza mu gifaransa n'izindi nyine zaba zikenewe nk'igiswahili ariko hari ikibazo abajije cyiza yagize ati ese mufite imbaraga ki imbaraga zingana zite kugira ngo mushobore gutoza urubyiruko gukoresha ikinyarwanda mushobore gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda ngira ngo niba numvise neza mutagoma mwese uko yabivuze niko yabivuze rwose
imbaraga zo zirahari amahirwe dufite ayo nazo mbaraga ni uko abanyarwanda bose bavuga ikinyarwanda kimwe n'abarundi bose bavuga ikirundi izo ni imbaraga ziba ziriho ni ukuvuga ngo nujya mu babyeyi nujya mu barimu nujya mu banyamadini nujya mu bahanzi nujya mu banyamakuru nujya mu bayobozi nujya mu bandi muraza kumvikana mu kinyarwanda ubutumwa buratambuka rero ku buryo nta mbogamizi izo ni imbaraga za mbere izindi mbaraga twaba dufite ni uko mu by'ukuri gahunda iriho tuyumva kimwe tuyumva ko abana bacu bakwiye kuba abanyarwanda nyabo kandi leta kuko ifite gahunda zishishikariza abantu bose kuba uwuriwe w'umunyarwanda tugira gahunda zitwa ndi umunyarwanda icyo ziba zigamije aho rero tugirira ingorane ni naho wenda hari ashaka kuganisha ngira ngo hari ni uko abana urubyiruko cyane cyane rutarahinduka bihagije turacyari mu mayira abiri ntibirahinduka bihagije ngo uganire n'umwana mu kinyarwanda kuko mubarane iminota mirongo itatu y'isaha muganira mu kinyarwanda adategwa cyangwa se adahungira mu ndimi zindi z'amahanga aho ngaho haracyari ikibazo kuko nayo mbogamizi dufite niyo ngorane dufite turwana nayo twandika ibitabo tuha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nibyo dukorera cyane turuha amagambo umuntu muraganira akakubwira ati mbuze ikinyarwanda cyo kuvuga iki kintu ugasanga kuko uwo muntu akwiye gufashwa si ikosa rye ugasanga afite ikibazo kuko gikwiye gukemuka kandi tugomba gukemuka nibwo rero twatanze gahunda zitandukanye twandika bikubiyemo amagambo y'ingeri zitandukanye z'ubuzima bwa buri munyarwanda amagambo ajyana n'ubuhinzi amagambo ajyana n'umubiri w'umuntu amagambo ajyana n'ibimera bikikije umuntu ibyo ni ibintu aba akeneye kuvuga mu kinyarwanda izi ni tuzita inkoranyamagambo ni ngo usobanurire mutago ndakumva bwana nsanzabaganwa
inkoranyamagambo ni igifaransa ni disiyoneri yego he
zikubiye mu magambo abantu bakunda gukenera ariko ubu ntibayabone mperuka hari hari imitumba harya mitumba uba ari itandatu imitumba itandatu bya bitabo binini binini binini ubu ntabwo
biriya twabibyajemo ibindi bitoya kugira ngo igitabo umuntu ashobora gutwara no mu mufuka we akagenda akagisoma atagombye gutega ibintu biremereye nka biriya bitatu bine ariko nyuma yaho ari n'amagambo rusange mu kinyarwanda gisanzwe ariko nyuma yaho twagiye tuvuga ati buriya hari amagambo y'ikinyarwanda adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi ariko mazima twagaruye mu kinyarwanda gisanzwe kugira ngo adufashe gukumira aya magambo y'amanyamahanga ava mu rurimi rw'amahanga ugiye mu bubaji usanga amagambo menshi wakoresha mu kinyarwanda gisanzwe
reka reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na na okero anyarutse kugira ngo twakire n'abandi amasaha arimo aragenda dusiga okero ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze
yego ye ngaho nyarutsa
reka mbadusoze uwo mukozi mu nteko y'ururimi n'umuco by'ukuri mbona ko amazi yarenze inkombe mu kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda ngira ngo kenshi itegeko ry'u rwanda sinzi mu rurimi rwanditse nimba ari igifaransa nimba ari icyongereza uri gusanga ibihugu bimwe bya afurika amategeko shinga yanditswe mu ndimi z'amahanga aho niho ururimi usanga indimi zimwe za afurika zarapfuye iry'u rwanda riri muri za ndimi eshatu twahoze tuvuga ariko usanze indimi nyinshi urasanga urasanga ryiganjemo cyane indimi z'amahanga noneho icyo ushaka uri kureba ko hano muri ibihugu by'amahanga harimo abanyarwanda turi abanyarwanda benshi bari mu mahanga uri gusanga abanyarwanda nanjye ndimo turi mu mahanga twafashe indimi usanga indimi z'amahanga nyinshi arizo zatwinjemo mu bihugu tugiye turimo ariko ugasanga kugira ngo zituvemo biragoye ugasanga turazimenya kurusha icya kinyarwanda cyacu bitewe wenda n'ubuzima umuntu aba arimo abantu aba arimo amoko y'abantu barimo ikindi nkamubaza ese ni izihe mbaraga muzakoresha nk'abanyarwanda turi mu mahanga kugira ngo mutwigishe kugaruka muri rwa rurimi rw'iwacu hano hariho abanyamahanga bari gukunda cyane ikinyarwanda muri iki gihe hariho ubucuti yanjye iba muri sudani y'amajyepfo aba mu bwoko bw'abadika avuga urudika yarambwiye ati nkunda ikinyarwanda cyane atiyongeze atigeze kugira ngo bavuge ikinyarwanda ati ndagikunda numva kiryohereye ati kubera nkunda igifaransa kucyo nkunda navuga igifaransa ariko ambwira ati numva n'ikinyarwanda kivugitse nk'igifaransa urakoze urakoze urakoze ubwo ngira ngo mbere y'uko tujya kwigisha abanyamahanga twabanza tukigisha n'abanyarwanda bwana okero niba urangije igitekerezo cyawe reka twihute twakire na evariste reka ndagize mubwira bazashyiremo imbaraga baze hano mu mahanga batwigisha ikinyarwanda bakitwibutse murakoze cyane urakoze cyane okero twakire na evariste
yego mwiriwe mwiriwe mwiriwe evariste
yego yego nanjye nabashimiye ku kiganiro mwaganiriyeho uyu munsi urahagana evariste ndi mu rwanda esa n'unyarutse igitekerezo amasaha arimo aradusiga mu ntara y'uburengerazuba yego
icyo mbona cyo ni uko ikinyarwanda gisigaye muri kominikasiyo gusa kandi buri gihe kiba kivangirwa n'indimi z'amahanga
nawe umaze kukivangira uvuga kominikasiyo ikomereze
noneho nkaba mbabaza ngewe nsanga ahubwo mwakongera kugira ngo ikinyarwanda gifatike ni uko hajyaho uburyo abantu bakizi nyine bajya bagira bajya bagira inyungu mu kukivuga
ndakumva none ubwo usanga nkikiza nk'ibizamini by'akazi bitangwa bikorwa mu cyongereza cyangwa se igifaransa ariko ugasanga wa muntu uba uzi ikinyarwanda nta hantu na hamwe ashobora kukiri ashobora kugikoresha usibye usibye kuvugana na bagenzi be gusa kandi kuvugana na bagenzi be niyo tabazi ikibonezamvugo ikibonezamvugo gihambaye ashobora kuvugana na bagenzi be ahubwo nkaba mbabaza uko hashaka uburyo abantu bazi urwo rurimi rw'ikinyarwanda nabo bajya bahabwa avantaje nk'ikizamini cy'akazi ugasanga wenda gitanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kavukire abantu barimo kugira ngo n'abakizi nyine babone ko batakoze ubusa kukimenya urakoze cyane evariste reka twihute twakire n'undi muntu umwe kugira ngo bwana nsanze abaganwa aze kubasubiriza icyarimwe ntaboba ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva gabanya radiyo gatoya ye ngaho ukomeza ku kibazo cyangwa igitekerezo
yewe akabazo nari ifite ni uko numvise bavuga kuri icyo kinyarwanda ngo mu buryo babikoze ubu nabyumvaga kuri radiyo sinzi abagabo babivugagaho ni uko ntakurikiye mbaranditse n'amazina ntabwo nari nzi ko iki kiganiro kigaca bavugaga ko mu bihekane ibihekane ubu ngubu mbega uko byari bimeze ngo byahindutse ku nka cya bavugaga ngo cya ngo usigaye ari ka
uravuga bya bindi by'imivugire y'ikinyarwanda imyandikire y'ikinyarwanda mishya yasohotse ikinyarwanda mbega kwandika inyuguti zihekanye ye none ikibazo cyawe akaba ari ikihe muri ibyo ikibazo cyanjye namubazaga ibyo bihekane kuko niba barabihinduye bakaba baragize ibihekane by'ubu ngubu
urakoze cyane bwana ntaboba reka tumuhe umwanya dushigaje iminota cumi n'itatu ngo ikiganiro kirangire noneho asubize ibyo bibazo byose bwana nsanze abaganwa okerati kwigisha ikinyarwanda mu mahanga evariste ati nta gaciro gahabwa ikinyarwanda mu kazi ntaboba ati ikinyarwanda mwahinduye imyandikire yacyo
urakoze cyane mutaboba reka nanjye kuri okero okero yatangiye avuga ati yatangiye agahinda kenshi cyane rwose najya mu mara ku gahinda yavuze ati amazi yarenze inkombe bakera humure nta mazi ararenga inkombe kuko ikinyarwanda kirarinzwe hari imbago gifite zikirengera ku buryo kidashobora kononekara birenze urugero ndaguha urugero nko mu mashuri abanza abana biga mu kinyarwanda amasomo yose ku wa mbere kugera mu wa gatatu umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu bakiga mu kinyarwanda umwana urangije umwaka wa gatatu afite nk'imyaka wenda irindwi umunani ngira ngo aho ngaho ari umwana wakurikiye neza avuga ikinyarwanda n'ibindi byose byakurikira ni umwana uzazamuka uzakura avuga ikinyarwanda nta kibazo n'izindi ndetse azaziga bitamugoye amategeko nshinga yacu ni mu kinyarwanda amabwiriza yacu yose ni mu kinyarwanda imbwirwaruhame imbwirwaruhame ni disikuru mutago reka njye wenda nsobanura hari amagambo wenda rimwe amwe n'amwe ba njye nari nkigerageza ariko ni byiza kugira ngo abatwumva nabo basobanukirwe yego yego yego imbwirwaruhame ni disikuru zigenewe abanyarwanda zose zivugwa mu kinyarwanda birumvikana rimwe na rimwe abantu bagategwa bakagomekaho utuntu tw'icyongereza cyangwa se udufaransa ariko mu by'ukuri usanga amahame remezo amahame ngenderwaho ahari hari umurongo tugenderaho ati rero ati arazarangiza ku kantu keza nakunze cyane ati amahanga muradutekerezaho mute nibyo biriya ikintu avuze ni cyiza cyane abantu abanyarwanda baba mu mahanga tugomba kubatekerezaho by'umwihariko kandi kuko twabategerejeho by'umwihariko abanyarwanda bo mu mahanga twabandikiye igitabo cyabo bwite cyitwa ndiga ikinyarwanda kuvuga ngo umwana utagira amahirwe yo kubonana guhura n'ikinyarwanda kumva ikinyarwanda ashobora kucyigisha yisumbuye icyo gitabo ndetse kirimo nini gishyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga icyo gitabo rero twacyoheje mu ambasade zose z'u rwanda aho ziri ku isi yose kena sinzi aha igihugu abamo
ari muri uganda
ni hano hafi ni hirya aho rwose ashatse ashatse we yajyana nyaruka akaza akakivuga ashatse yazana nkakimuha icyo bwite bumva ni hafi cyane rero twarabatekerejeho cyane tubandikira imfashanyigisho niko nayita noneho tubicisha muri ambasade minisiteri yacu y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ishyikiriza ambasade zose icyo gitabo gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiga ikinyarwanda ubanza cyanafasha ba banyamahanga yavugaga basaba kwiga ikinyarwanda nabo rwose abanyamahanga bavuze bakunda ikinyarwanda turanabashimiye cyane ni abantu beza kuba bakunda ururimi rwacu nacyo cyabafasha kubera ko cyo twagitekereje ku buryo bugari ni ikinyarwanda uzi ikinyarwanda ariko ushobora kwifashishamo n'iy'igifaransa n'icyongereza tuvuga tuti uwo muntu ushaka kwiga ikinyarwanda wenda avuga icyongereza tumufashe ije muri icyongereza evariste we evariste we muramubwira iki bwana nsanzabaganwa
evariste rero avuga ati ibizamini aho ngako kantu nuko kanafashe cyane ni ukuri biye biba no mu kinyarwanda ndamushyigiye cyane rwose nta kuntu umunyarwanda ugiye gukora ikizamini cy'akazi yabazwa gusa mu cyongereza cyangwa se gusa mu gifaransa kereka ako kazi wenda ashaka ari akazi gashaka ko abakarimo bavuga gusa icyongereza cyangwa se gusa ibyo birumvikana niba agiye kuba gusaba akazi muri ambasade y'abafaransa ntabwo bazamusaba kuba avuga ikinyarwanda cyinshi bazamusaba kuba avuga igifaransa cyinshi ariko namushyigikiye rwose kandi na leta amategeko tugenderaho ubundi kereka aba yirengagiza ubundi ubazwa mu ndimi zose zemewe n'amategeko y'u rwanda ubazwa mu kinyarwanda bakaba bava mu kinyarwanda bakajya mu cyongereza bakaba mu cyongereza bakajya mu gifaransa kugira ngo bumve mbese nawe uko izo ndimi muzizi ariko n'ikinyarwanda kiba kirimo byanze bikunze ubundi kereka abarenga amategeko
ntaboba ati imyandikire
ntaboba ati imyandikire nabo bashaka kuzaduha ubuhuza ngo tuganire birambuye imyandikire buri gihe imyandikire se ni imyandikire burya ni ikoranabuhanga ni ikoranabuhanga hari umu hari umutago
ndakumva rwose turumvikana cyane rwose
ni ikoranabuhanga rishyira rishushanya amajwi niko nabyita ibyo rero rigenda rihinduka byanze bikunze nifuza ko bazanaduhuza tukaganira birambuye buri myaka nk'icumi abantu bagenda batekereza se uko tuvuga ubu n'uko dushushanya amajwi tuvuga biraboneye cyangwa se hari ikintu twanozaho abantu rero bakagenda banoza banoza banoza banoza guhindura rero imyandikire kunoza imyandikire si ikintu gitangaje ni ikintu gisanzwe si no mu kinyarwanda gusa mujya musoma cyane mu banyamakuru muzarebe ikibazo kiri mu gifaransa kimyandikire y'igifaransa n'ahandi n'ahandi abantu bagenda banoza bahuje ururimi mbese imyandikire n'ibihe bagezemo ahubwo se wahita mboneraho akanya nkongera kugusaba ko tuzongera tukaganira kuri iki kibazo ku buryo bw'umwihariko cy'imyandikire ikibazo ntaboba yari arimo kubaza noneho tukanasubiza kuko hari abantu benshi benshi benshi ku murongo batabonye uburyo bwo kubaza kandi dore dushigaje iminota itanu buriya ntitwazagaruka tugasubira muri iki kiganiro n'icyo kibazo cy'imyandikire tukakivugaho nta kibazo rwose twazagaruka tukava ku kinyarwanda ari ikinyarwanda kivugwa rusange ari ikinyarwanda cyandikwa ari ibikuwe mu kinyarwanda se ibintu mu kinyarwanda gihatse ubuvanganzo buba burimo amazina y'inka ibihozo ibisigo mbese ku kinyarwanda muri rusange icyo wawukumva insanganyamatsiko waduhitiramo nahagaruka rwose tukaganiraho nicyo mbereho nicyo ntakwaba kuganira ku kinyarwanda kandi ni ukuri rwose ugize neza cyane ariko mbere y'uko dusoza ikiganiro ndabona tugifite iminota itanu reka twakire abandi bantu byibuze babiri banyarutse kugira ngo turebe uko twakumva ibitekerezo cyangwa ibibazo byabo dufite noblesse na bosco turahera kuri noblesse ugabanya radiyo noblesse ikaze mu kiganiro muri sanga noblesse ntabwo twumva bosco ikaze mu kiganiro muri sanga bosco uranyumva
ndakumva ye urahagana he bosco wemerereye mu karere ka ngororero yego ye
Halo?
yego nyarutsa nyarutsa
Halo?
Eh, ndakumva bosco
mberereye mu karere ka ngororero Mm.
ndabashimiye cyane kuba mwatuzaniye eh, muri abo bantu bashinzwe ururimi n'umuco yego ye
ariko hari icyo mbona ngewe kitanakwiriye ubona ko bahindagura bahin- bagenda bahindagura uje ahanga utuntu dushyashya gusa ariko urebye ikinyarwanda uko cyahoze n'umwimerere wacyo byakabaye byakagombye ko cyahoze aho rero guhindura nibabanze barebe igikwiriye guhinduka n'ibiriya bavangamo bavuga gucatinga bagenda bazanamo ibintu by'indimi zindi zo hanze ugasanga n'umuyobozi wese ugiye kuri disikuru arimo aravuga nyine ibintu byo gucangacanga ariko ibyo ngibyo bakora yatubwira twese imbogamizi yabaye kugira ngo babikureho uko cyahoze ni iyihe urakoze cyane bosco reka tumureke gusubize dusigaranye iminota ibiri gusa ah, bwana nsanzabaganwa
cyane garamiye bosco icyo kintu uvuze ni cyiza natwe nicyo ni imbogamizi ni ingorane tuzi ni nabyo turwanya buri gihe abantu bavanga indimi bafata indimi z'amahanga bajya mu kinyarwanda iyo uvuze ugucatinga guswendinga kwinjoyinga kumasitaringa ibyo bintu nibyo turwanya buri gihe niyo mpamvu cyagenda nako mu kanya navuze nti hari ibyo dukora kugira ngo ururimi rwacu turugaburire tuhe n'abanyarwanda amagambo bareke gutira bya hato na hato bita- bitari ngombwa ndagushyigikiye rwose ntabwo twagombye ku- gukura ku buryo bworoshye amagambo mu- mu mu ndimi z'ahandi tuyakubita mu kinyarwanda bitari ngombwa ariko kandi buriya eh, no gushaka amagambo mashya ni urugamba rwa twese nacyo tuzabisobanura buriya abantu bose bafite ubushobozi bwo guhanga amagambo birashoboka kuko ikintu cyarazaga abantu baka- bakareba "Eh, bati kiriya kintu cyitwa iki Mu- ikintu ya- hari ikintu gitogota gitogota gitwaye umuntu bati, "Ni ipikipiki yashaka umuntu wavuze iryo jambo ntiyamubona ariko ni mu baturage mu bantu bakiriwe bwa mbere baracyita ubwo bushobozi bwo hanga amagambo mashya eh, icyo tuvuga ni uko dukangurira abantu kudufasha muri urwo rugamba rwo guhanga amagambo mashya no gukumira ariya nyine agenda yisuka eh, mu rurimi rwa cyane cyane eh, mu- azanye n'ikoranabuhanga cyane cyane mu mu rubyiruko eh, rukunze ku- gufata vuba na vuba ibivuye hanze nkaho ari byo bizima gusa Eh, icyo ni ikibazo kuko tu- tuzi kandi duhangana nacyo kandi dushakira ibisubizo rero bosco nawe yadufasha ibyo nashaka kumubwira gusozerwa nawe bosco nawe yadufasha buri urakoze cyane bwana nsanzabaganwa modeste umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ku kwitabira ikiganiro cyacu tuzongera kandi gusubukura tuganira ku- kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ugira umugoroba mwiza